dirree diimokiraasii. Miseensonni koree giddugalaa dhaabbata diimokiraatawaa uummata Oromoo kan OBDO walga'ii yeroo adda addaatti Adaamaatti geggeeffatan irratti wal dhibdeen cimaan gidduu isaaniitti uumamaniif addaan qoodamuu isaanii gaazexeessota dabalee maddeen adda addaan eega odeessamaa ture booda miseensi koree hojiraa wajjiiftuu OBDOf sadarkaa federaalaatti. ministeera siivil saarvisii turan obbo Juneeddii Saaddoo koree giddugaleessaa keessaa baasamuuf aadde Asteer Maamos taayitaa ministeerummaa sadarkaa federaalaatti qaban irraa buusamuun kan jedhu dhaga'ame. Waa'ee addaan qoodamiinsa OBDO keessatti uumame jedhamu kanaa qophii darbe keessatti koree giddugala dhaabbatichaa sababaa nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamuun fedhiin haasofsiisuun keenya ni yaadatama. har'a immoo itti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kan bulchiinsa naannoo oromiyaa obbo abrahaam nuguseetu keessummaa keenya namoota finfinneerraa telefoonaan haasofsiise.
obbo abrahaam nugusee itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan bulchiinsa naannoo oromiyaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. obbo abrahaam koreen giddugaleessaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata oromoo dhiyeenya kana walga'ii adaamaatti geggeessee ture. walga'ii kana boodas ta'e sana duras gaazexoonni adda addaa dhaabicha gidduutti akka adda addummaan uumame dubbataa turani dhaabni kun bakka lamatti ramee jira gam tokko kanneen hoogganoota tplf yookiin immoo adda bilisummaa uummata tigraayitti hidhata qabanii kaan immoo kanneen dhaabichi ofuma isaa of danda'ee deemuutu irra jira jedhanii jedhameetu ka dubbatamu mee waa'ee kanaa naa ibsaa maaltu ta'e.
Mee tolee koree giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yaalchee walga'iin akka geggeeffamaa ture kaastee jirta. Dhugaadha walga'iin kun tibbana darbe geggeeffameera. Walga'iin kun akkamitti geggeeffame maal inni kan inni irratti mari'ate kan jedhu jalqaba irratti uummataaf hubannoo kennuun gaarii ta'a. Sanarraa kaaneeti gaaffiiteetti dhufuu kan dandeenyu maaliif qabxiin gaafa sanarratti mari'atame maali kan jedhu beekuun barbaachisaadha.
Gaariidha itti fufa.
Qabxiin Qabxiin guyyaa sana irratti mari'atame dhimmoota gurguddoo lama. Tokkoffaa waa'ee raawwii karoora mootummaa naannichaa kan bara kuma lamaaf afuriitti dubbii ijoon isatu qoratamee isatu gamaggamame. Maal jechuudha raawwii keenya darbe kana keessatti akkaataa karoora guddinaaf tiraanspoortii waggaa shaniitti hojii gurguddaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa inni kuma lamaaf afurii isa tokko ture. Kanaaf achi keessatti tokkoon gama qonnaatiin maal hojjennee, gama barnootaatiin maal hojjennee, fayyaadhaan maal hojjennee daandii kiiloomeetira meeqa ijaarree kan jedhu dubbii ijoo guddaan ajandaa qulfii tokko ture. Kana keessatti garaagarummaa seektara seektaratti jiraatu malee hundaa olitti milkaa'ina guddaadhaan xumuramuu isaatti kan laalan fakkeenya yoo fudhanne gama qonnaatiif keessattuu xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan gara heektara miliyoona shanii oliitti kan fudhatame bara kana keessatti bara kuma lamaa hordome keessatti koontaala miliyoonaa dhibba tokkoo fi saddeetii ol karooraa olitti kan argame xaa'oo qonnaan bulaadhaaf gara kuntaala miliyoona sadii kan ta'u kan waggoottan lamman darban duraarraa kuntaala kuma dhibba ja'a ol ta'u dabalataan qonnaan bulaa keenya raabsinee biraan geenyeerraa kana caala hojjechuu qabna turre moo kan jedhuun dubbiin karaa kanaatiin kan laalamaa ture tokko kana. Milkaa'ina gaarii fiduu isaati kan laalle. Gama biraatiin kan irratti mari'atame tokko waa'ee barnootaati. Barnoonni naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa barataa miliyoona torba barataa jira. Egaa akkuma beektu barataa miliyoona torba jechuun biyyoonni Afrikaa uummata amma kana gaa'u qaban yaraadha. Kanaafuu barataan kun hundi kitaaba barbaada. Barataa kana hundaafuu daree dhiyeessuu barbaada. Barsiisaa gahaa dhiyeessuu gaafata. Kanarraan keessattuu qabxii barataaf hojjechuudhaaf, hirmaannaa barnootaa guddisuudhaaf hojii guddaa kan hojjetame. Kana kan laalame tokko. Inni kaan karaa fayyaatiin. Fayyaadhaan gama tajaajila fayyaatiin akkamitti ogeessa fayyaa baadiyyaatti bobbaafne kun akkamitti uummata Oromoo tajaajilaa jira? Akkamitti dhibee irraa ittisaa jira? Paakeejiin qulqullina fayyaa akkamitti hojii irra oolchine maali hanqinni keenya? Kan jedhudha karaa kanaatiinis hanqinniif cimina adda bahee milkaa'ina gaarii ta'uu isaatii karaa misoomaa magaalaa keessattis hojii guddaan irratti mari'atamaa ture. Ajandaan guddaan tokko carraa hojii akkamitti uumnedha. Carraa hojii bara kanatti kuma lamaaf afur kanatti lammii miliyoona walakkaa ta'uuf gara kuma dhibba shaniitu ol ta'uuf carraan hojii uumameera. Kana bara dhufutti immoo kana caala akkamitti uumna?
Dhiifama naa godhaa ibsi keessan hedduu gaariidha. Hojiiwwan hojjetamanii dabraniif ka fuulduraa yeroo mari'atamu dhimmoonni kun gadfageenyaan akka isaan ka'aniif akka irratti dubbatamu beekamaadha. Garuu yeroo qabnu irraa ka'ee gara dhimma ijoo keenyaatti deemuutu nurra jira. Boqochuu muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawiitii booda mootummaan federaalaa akkamitti itti fufaa akkasumas mootummaan Oromiyaa akkamitti itti fufuu danda'a ka jedhu irratti jalqabuma walga'ichuma durarraayyuu kaasee wal dhibdeen yaada tokko qabaachuu dhabuun ooppiidiyoo yookaan immoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo gidduu ture jedhameeti kan dubbatamaa ture. Gara dhimma ijoo kanatti yeroo deebinu dhimmi ijoo kun walgahii sana irratti ka'eera yoon kaane ta'eoo dudduba duddubaan addaddummaan kun jiramoo hin jiru dhaaba sana keessa.
maal feete wala amma hojii qulfiini dubbii ijoo na teetti amma dubbii ijoon isa sila jedheedha amma as keessatti akka teetti kana karaa kanaatiin kan dhufu maal inni feete yeroo baay'ee amma waa'ee natammaa waa'ee qoodiinsaa fi dhimma adda addaa wajjin kaafte yeroo baay'ee namni farda barbaadu gurri isaa gurum gurum jedhe jedhani waa'uma hundaa wanni hundintuu wama marga dheedutti fakkaata jedhani kanaaf amma yeroo baay'ee alawaa waltajjiin tokko dhufu akkuma barame yookaan qoodiinsaatu uumamee yookaan gargar ba'amee yookaan abalutu meeqa taryatamee maal ta'ee maal ta'ee kun waan baratamee fi amma waa'ee qoodiinsaa fi waa'ee waldhabdeet faarfama. Kanaafuu amma waa'een waldhabdeef waa'ee faarfamee faarfamaa jiru kun hin jirudha. Gama keenyaa wanti jiru ajandaa silaati kan namni irratti falmaa ture kan irratti dubbatamaa ture kanadha. Kanaafuu wareegama muummicha ministeeraatiin wal qabatee wanna dhufe irratti fi garaagarteen akka dhaabaatti mul'ate hin jiru. Waltajjii kanarratti garaagarteen kana jettee ati kaabdu hin jiru. Garaagarteen amma haasa'amaa jiru kun yeroo darbes akkas hin jettan namni qoree giddugaleessaa fakkaatee dhiyaate tokko yookaan akkasii fakkeessanii dhiyeessan tokko kan jedhaa ture akkuma ammateetti kan qoodiinsa akkasii hin jiru. Garaagartee yaadaa jechuun wal falmiin hin jiraata. Garaagarteen waan jiraateef qabsoonni siyaasaa fi qabsoonni kan barbaachisa. Kanaafuu garaagarteen jedhamu kana gura akkaataa amma jedhame kanatti abaluu achi qolee garee akkasii garee abbaa baluu abbaa baluu osoo hin ta'in yaanni ka'aa yaada sana irratti hin falmama. Kan deeggaruun deeggara waan mormitu mormita dhaaba dimokiraatawaadha. Kanarraa ka'amee falmamee waliin mari'atamee yaadni mo'ate funateetti adeema kun aadaadhuma jiru. Kanarra darbee garuu wanni haasa'amaa jiru kun akkaataa ammatti jetteeni qoodinsa akkasiis hin jiru akka filetti hawwii namoota muraasaa kan hawwaniidhaan alatti ajandaan kanaan dudduubbee jirus hin jiru waltajjii kanarrattis bifa akkasiitii kan calaqqisee hin jiru.
Obbo Abiraam Elaa dhimmi kun akkasumatti hawwiin kan uumame utuu hin ta'in gaazexoota irratti maxxansamee jira fakkeenyaaf sandaq gaafa fulbaana 23 bara 2005 maxxansa baasee irratti akka ibsetti namni isin fakkeessamee ka dhiyeessame jedhamu kun raadiyoon sagalee ameerikaa nama kana adda baafateetu kan haasofsiise maqaansaa waan hin himamne malee dhaabuma keessan keessa nama jirutu waa'ee addaddummaa kan addaddummaan jiraachuusaa ibse. gaazexoota adda addaa golgul maal waan adda addaa irratti maxxanfamee jira akkuma isin agartan gatii kanaaf raadiyoon sagalee ameerikaa oduu kana adda baafachuun hojii reediyoo sanaati gatii kanaaf dhugumatti waan akkasii jiramoo hin jiru yoo jiraate sadarkaa maalitti jira ka jedhu kanan isin gaafachuu barbaade lola ta'uun irra hin jiru addaddummaan yaadaa jira taanaan addaddummaa yaadaa jiru waan akkamiiti mee waa'ee sana naa ibsaa.
Addaddummaa yaadaa kanarratti hin jiru siin jiraarama. Amma addaddummaa yaadaa akkaataa amma qoodisaatiin hin jirudha. Yaadni adda bahee namni garaagartee uume hin jiru. Garee warra sanaa garee warra kanaa wanni jedhamu hin jiru. Dhaabni keenya dhaaba dimokiraatawaadha. Rakkoo yoo jiraate itti qabsaa'ee kan sirreessudha. Karaa dimokiraatawaa ta'een. Iftoomni jira mirga dimokiraasii qaba namni achi keessa jirus. Kanaafidha amma namni akka sadarkaa koree gidduu galeessaatti jiru kun akka kana sagalee dhokfatee of jijjiiree haala isin amma dhiyeessan kanaan dhiyaate kuni sadarkaa kanas namni jiru mirga qaba mirga dimokiraasii qaba ifatti waltajjii sanarratti qabsaa'uu hin danda'a isinittis vii'oo'eettis bahee ifaaf isatti anabalu jedhee dubbachuudhaaf ga'umsa qaba gaggeessaan keenya akkasitti dubbachuun isiin danda'a kanaafuu sadarkaa sanatti waama moggaafame ta'eeti kan natti mul'atu namni sun malee amma sadarkaa akkasitti koree giddu galeessaa bakka bu'aa yaadni inni kaasaa tures waan kan ibsuuf miti dhimmoonni hedduun kan walitti bubbu'anii fi waama si'achuuf funaananii warra rukutaadha baay'een isaa. Kan gaazexaa jette sanarratti gaazexaan jette jettee kana barreessuus hin jiraata naanna'ee naanna'ee wanni jedhame kun qoodiinsi ifatti ba'e akka kana garee asii garee achi jedhamu kun hin jirudha.
Garuu walgahii keessan irratti namoonni taayitaarraa gad buusaman jiru fakkeenyaaf kan ministeera siivil sarvisii turanii fi miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata dimokiraatawaa oromoo ka turan obbo Juuneddii Saadoo gara miseensa leexaatti gad buufamanii jiru akkasumas akka dubbatamutti aadde Asteer Maammoo taayitaa paarlaamaa keessaa qaban irraa gad buufamaniiru kan jedhudha kan odeeffamu kun maaliif ta'e.
Dhaggeeffatoota keenya kutaa lammataa gaafiif deebii kanaa torban itti deebinaa.